muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema arusha mu gihugu cya tanzania hatangiye ibiganiro bihuza abanyapolitike b'abarundi icyakora leta y'u burundi n'ishyaka riri ku butegetsi sndefdd ntibitabiriye ibyo biganiro prosperi ntawurwamiye umuvugizi wa leta y'u burundi yatangarije radiyo ijwi ry'amerika ko nta ntumwa leta y'u burundi izohereza mu mishyikirano y'abanyapolitiki b'abarundi yatangiye arusha muri tanzania yavuze ko leta y'u burundi yandikiye ibarwa umuhuza imusaba kugizayo iyi mishyikirano kugira ngo ukwezi kwa cumi gushire kubera ko muri iyi minsi uburundi bugandariye umuganwa rudoviko rwa gasore wishwe ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu na perezida melchior ndadaye wishwe ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu gatatu abatavuga rumwe na leta bamaze kugera arusha bamaze kugira arusha mu mbabarire barasaba umuhuza n'amahanga gufatira ibihano burundi kubera iyo myifatire kuri telefoni twari twifuje kuvugana na bamwe mu banyapolitike bamaze kugera mu mujyi wa arusha ariko benshi kubera imirimo inyuranye barimo ntabwo twashoboye kubabona ariko turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru ukomeje gukurikiranira hafi ibyo biganiro Pierre Claver niyo nkuru uyu munsi nibwo byari biteganyijwe ko imirimo y'inama itangizwa ku mugaragaro ese byabaye
neza neza ubu turiko turavugana niho umuhuza wa masasi y'abarundi niho bagenzamo mukapa yagira atanguje ku mugaragaro ibiganiro bihuza abarundi akaba ari saha cumi n'imwe z'umugoroba hano i yarusa muri tanzania ariko siko bibaye kuko yavuze ko atazizura ku mugaragaro avuze ko ngo agifite icyizere y'uko leta y'u burundi hamwe n'umugambi uri ku butegetsi ngo bashobora kwisaba
kugeza ubu rero nk'uko nari mbivuze leta y'u Burundi yari yatangaje ko itazitabira ibyo biganiro hanyuma amakuru andi atugeraho ni uko n'ishyaka riri ku butegetsi cndfdd naryo ryari ryavuze ko ritazitabira ibyo biganiro ese hari izindi ntumwe zishobora kuba zavuye mu gihugu cy'u Burundi zishamikiye kuri leta y'u Burundi
abavuye mu burundi bitabye imigambwe itavuga rumwe na leta y'u burundi ariko itavuga rumwe cyane na leta y'u burundi abo twavuga nko ari nka odisere gikare ni nani amizero y'abarundi imigambwe itandukanye irimo nka urenani ranake abavuye mu burundi basika nko ku icumi na batanu barimo rero abo batavuga rumwe na leta bakaba barimo n'abahoze batwara uburundi nka demisiyani ndayizeye hamwe na serivisi ntibantunganya ariko umugambi uri ku butegetsi hamwe n'indi migambi bacuditse iyo ntiyigeze yitaba hano bavuze ko badashobora kwitaba ngo leta y'uburundi ititabye abo rero nta n'umwe ari ngaha se kumwe na leta y'uburundi abari ngaha gusa twavuga ko ari abatavuga rumwe na leta bose baba bari mu burundi n'abari hanze ariko badategetswe n'ubutegetsi Eh, hanyuma se ah, amakuru ukuraho mu mujyi wa arusha ahabera ibyo biganiro hari icyizere cy'uko umuhuza ah, ashobora kumvisha leta y'u Burundi kwitabira ibyo biganiro kugeza ubu
nibyo nari nagiye kuvuga mu kanya umuhuza byari bitekanzwe ko yugurura itetse bino biganiro eh, akabyegera ofisiyeri ku mugaragaro ariko aheje kubiteza mu kanya aho turi yarushaho ibyo biganiro biriko birabera aheje kutumva yibisigiye yuko kubyugurura itetse ngo babisirije bazovyugurura itetse byo eh, ku munsi wa kane isaha zine aho rero ngo akaba ariko agerageza kugondoza leta y'u Burundi n'umugabo uri ku butegetsi ngo bagerageze bisabe ariko gushika ubu nta cyizere na kimwe kibigaragaza kuko n'abavuye mu burundi mu kanya bagiye gushika eh, batubwiye yuko ngo ata myiteguro n'imwe haba kuri leta cyangwa ku mugambi uri ku butegetsi kwisaba bino biganiro Ah, kenshi leta y'u Burundi yagiye ivuga ko itifuza kwicarana ah, n'abo ishinja kugira uruhare mu gushaka ah, gukuraho ubutegetsi mu Burundi mu ntumwa umaze kwibonera ziri aho ngaho mu mujyi wa Arusha hari abo ukeka ko leta y'u Burundi ishobora kuba ifiteho ikibazo aribyo bishobora kuba intandaro y'uko bahisemo kutaza ah, muri ibyo biganiro
icyo kibazo nakibageje abaserukira urunanise na rede rusavuga rumwe na leta nabo bagenzi mbega hari umuntu n'umwe yaba ari kuri ruriya rutonde eh, rw'abantu mirongo itatu na bane barungikiwe imitayi y'ubutungane n'uburundi yoba yaje aserukira sonaride cyangwa abandi bambwiye yuko ata n'umwe bambwiye bati eh, twari twagerageje gusa hirya no hino kugira ngo tubuze dukureho ubwitwazo na rimwe leta bihaza igira kugira ngo ntiyitabe bino biganiro ati rero bariya abantu bose nta n'umwe yaje haje abandi ariko ata n'umwe akurikiranwa n'ubutungane ariko rero haje nk'abahoze bari mu magambo uri ku butegetsi bahunze Burundi hakavuga nka Joseph Kiri yahoze ari kwegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu agize ibibazo by'ubutunzi bari hano hari kandi n'abandi batari bake nka Pancrate Ntaye uwo nawe ubu naho asanzwe ari mpuzamakungu afite leta y'uburundi ivuga ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi hari n'abandi batari bato rero nka sharon ndisize nawe yajya ava mu makungu n'abandi batandukanye ariko nta n'umwe ari ku rutonde rw'abarondezwa n'ubutungane ba- byarungitse n'uburundi hanze Ah, Pierre Claver niyo nkuru ah, mu makuru yawe ejo uvugana na bamwe mu bahagarariye urunanis na redi bavuze ko ah, uburundi bukwiye gufatirwa ibihano ah, nibutitabira iki cyiciro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abanyapolitike Ah, abantu uvugana nabo ubona umuhuza ashobora kuba afite cyangwa se ashobora kugana iyo nzira yo gufatira ibihano uwo ari we wese ushobora kubangamira ibyo biganiro
ibyo ni nabyo abatavuga rumwe na leta nuvuga ababaserukira nuvuga umugwi mutoya w'abahoze batwara uburundi hamwe n'abatwara imiryango itandukanye babyara intumwa zishika nko ku icumi ugeze kubona n'umuhuza mu kanywa ababo ugezemo rero ugeze kubona nawe twavuganye n'umwe muri bo cyarindikije yatubwiye ko ari byo bamushyikirije babwira umuhuza ngo bamubwiye bati nyakubahwa benjamin mukapa wari wakoze kugerageza guhuza abarundi ati ariko urabona bisa n'ibyabananiye atugerageza musange ibihoho hanyuma musabe isano mpuzamakungu oni akareka afurika y'ubutereko hamwe n'ubumwe bwa afurika kugira ngo bufatire ibihano abo bantu mubona bariko barabasesa umwanya badindiza ikibazo cy'uburundi bagafata ko abarundi baronka amahoro ibyo rero nibyo bano baheje guserukira abandi basize umuhuza bavuga bati ati ibihano ambargo uburundi bakoreye igikubita hagati gisa ibiganiro bareke gusuzugura akarere amakuru ko kumwe n'umuhuza ese leta y'u Burundi n'ishyaka riri ku butegetsi n'abandi basanzwe bakorana ah, baramutse bakomeye ku cyemezo cyabo cyo kutitabira ibi biganiro ah, ubona biza gukomeza kuko ubusanzwe byagombaga gukomeza kugeza ku ku cyumweru w'iki cyumweru
icyo nakubwira cyose ni uko abantu bari ngaha bose n'abatarimo na leta baba bavuye mu burundi n'abavuye hanze ibijyano rero biba bigoye ko byobandanya bikamara iminsi umunani cyangwa icumi kuko nta hari abantu bavuga rumwe gusa hari abantu bumva ibintu kumwe ameze ubundi mu kwezi kwa gatandatu nimba ntibeshe bari bagiye mu gihugu cya mu gihugu cy'ubuganda iyentebe abanyene baricarana barahuza babona ibintu kumwe n'ibyo barasize habona n'urwandiko rugaragaza amafoto gusa cyangwa ingene babona igihugu cyoba mu njyane za politike za politike kirimo abari ngaha rero ni abantu baba babonanye ni abantu baba baganiriye barahurira mu Bubiligi barahurira mu Bufaransa barahurira i Entebbe ubu rero baje guhurira ngaha muri Tanzania navuga ko nta kintu tuhava kibaha kigaragaza ko bazobananye iminsi yose kuko bavuga rumwe babona ibintu kumwe nta rundi ruhande uwo ati baraharira baba bari kumwe ibyo kumenya rero umuhuza umwe na byose abigira kuko mu bisanzwe bari kumwe n'uruhande rumwe mu mpande zari zihanganye mu burundi mu gusoza Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo mureke ukomeze ukurikiranire hafi iyo nkuru tuzi ko ibi biganiro ahanini byagiye bitegurwa n'umuryango wa afurika w'iburasirazuba amakuru atugeraho ni uko iki cyiciro cya gatanu hari imiryango itandukanye nayo yifatanije n'umuhuza kugira ngo ibi biganiro bitegure neza bibe ibya nyuma kugira ngo batangire bategure amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri iyo miryango hari uruhare ubona ifite muri ibi biganiro bya none
uruhara navuga ko rukomeye kuko hano hari indorerezi ziba muri afurika hari indorerezi z'ishyirahamwe mpuzamakungu oni hari indorerezi dekahesi ibiyaga binini la region de conference internationale sur la jeune de grarak hari indorerezi z'akarere ka afurika y'ubuseruko hari rero indorerezi zitandukanye bari ngaha urabona ko baguma baca hirya no hino kugira ngo bafasha bavugana n'aba n'abariya batanga imibonano nuvuga ko nuvuga ko rero uruhara rwabo hano ruraboneka ariko rero kuri icyo wari uvuze ati byoba ari igice cya nyuma cy'ibiganiro icyo nyine abaserukira zino ntumwa bari hano abo baje kubona n'umuhuza babwiye umuhuza yuko kidashobora kuba igice cya nyuma kuko atari ibiganiro birigera biba kanatsinda nta mpande zihanganye ntibigera zihuza hamwe ngo zihangane ziharire cyangwa zivuge uko ibintu bimeze bamwe bose bama bicara ukwabo abandi ukwabo nta na rimwe barahurira hamwe hari icyo ibiro by'umuhuza byari byavuga ku byo uburundi buvuga ko rwandikiye ibiro by'umuhuza bidusaba ko ibi biganiro byigizwa
icyo nicyo dusa tubaza umuhuza mu kanya
Pierre Claver niyo nkuru ndagushimiye cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru hanyuma turaza kuvugana amakuru yacu ataha uwo yari umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru twavuganaga ku bijyanye n'ibiganiro bihuza abanyapolitike b'abarundi gusa icyo twababwira ni uko leta y'u Burundi n'ishyaka riri ku butegetsi ntabwo bitabiriye ibyo biganiro ndetse n'umuhango wo gutangiza ku mugaragaro ibyo biganiro wagombaga kuba uyu munsi uwo muhango nawo wasubitswe twari twifuje kuvugana n'abanyapolitike batandukanye baba ku ruhande rwa leta ndetse no ku ruhande rw'abitabiriye ibyo biganiro benshi biganjemo abatavuga rumwe na leta ariko ntitwashoboye kubabona ari nayo mpamvu tugiye kubaha urubuga kugira ngo mugire icyo muvuga kuri ibyo biganiro ese mwebwe mubona ibiganiro bitarimo leta hari icyo byageraho murabyibazaho iki nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga reka duhere kuri eliya wiriwe neza eliya uranyumva
ndabumva uri hehe
ni muri mozambike ni amahoro
ni amahoro cyane icyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi ni iki
yewe icyo nashaka kugira icyo nshikirize kuri ibyo biganiro buriya igihugu cyacu ni ukuraba bakaza barumviriza na leta nayo ibyo ishikiriza cyane ntibagume baza barumviriza abatavuga rumwe na leta kuko ibi biganiro cyane usanga umwe agomba kumviriza abatavuga rumwe na leta kandi akaba aribo bagira ingufu cyane kandi bimwe bimwe ushobora gusanga nabo baragizemo uruhara kugira niba byabaye mu gihugu cyacu bibandanye kuba hanyuma se eriyasi hanyuma se leta yatumiwe hanyuma ntiboneke icyo gihe iba yahisemo kudahagararirwa mu biganiro
ariko baratanze imvo y'igituma batoshobora kuboneka mu mico y'ikirundi kuva na kera umuntu ari mu kigandaro nta rundi rubanza na rumwe yashobora kumara kandi ibyo nabo bose ba- bari mu biganiro barabizi yuko uwo munsi wa- i- ibi bihe byamye byubahwa ubwo rero bari bakwiye kubumviriza hanyuma bakaraba bakabanza bakigiza imbere nk'uko bari babisabye ntibasi ibiganiro ahubwo ni uko babishyize mu gihe hari izindi porogaramu z'igihugu amakuru atugeraho ni uko ah, ibiro by'umuhuza byari byasabwe n'u Burundi ko bigizayo iminsi ah, y'ibiganiro kuko amatariki ya mbere yari kuva tariki ya makumyabiri ni- tariki cumi n'icyenda kugeza kuri makumyabiri n'enye hanyuma ba- eh, bisabwe na leta y'u Burundi uwo iyo minsi yigizweho kuva kuri makumyabiri na kane kugeza makumyabiri n'icyenda ibiro by'umuhuza bishobora kuvuga ko byubahirije ibyo Uburundi bwabasabaga
Eh, ivyo navyo nyene birakunda ariko nibumvirize neza iyo bak- babwiye uti tu- tubigire uku bumvikane kandi n'ivyo biganiro nk'ubu vyari bikwiye kuba bikarangira canke bakumvikana kuko abarundi twamye tuvuga rumwe bakicara hamwe nko mu gihugu bakaraba ivyo biganiro bigatahuka mu gihugu bakaganira kuko iyo abantu babiri barinze bahaguruka bagatangura ku- kurwana ingorane zihezwa no kumvikana si ngombwa ngo ab- aharinde kuza guhagararira amashirahamwe mpuzamakungu twebwe abarundi ubwacu turashoboye kandi ndazi ko ikibazo tuzokimarira kikaja mu ngiro mu- mu- mu buryo neza mu bwumvikane ata- atakwirirwa turaryagagurana kuko hariho benshi bashaka kubona ko twama mu ngorane ingorane zacu ntizobe zohera
Ah, Elias ndagushimiye cyane aho mu gihugu cya Mozambique ugire umunsi mwiza
Eh, murakoze murakoze yego
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwa ni washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mwabyumvishe tugitangira iki kiganiro ubundi umunsi wa gatatu tuharira ikiganiro cy'ubuzima ariko kubera ibiganiro bi- bihuje abarundi byatangiye mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania twahisemo kugira ngo tubahe urubuga mugira icyo muvuga kuri ibyo biganiro cyane cyane ko leta y'u Burundi ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD n'andi mashyaka asa nkaho ashyigikiye leta yahisemo kutitabira ibyo biganiro yo avuga ko yari yasabye ko umuhuza yakwigizayo ibiganiro kugira ngo habeho kwibuka ah, zimwe zi- mu ntwari z'u Burundi zirimo umuganwa Rudoviko Rwagasore ndetse na Melchior Ndadaye ariko ibiro by'umuhuza bihitamo gutumira ibiganiro kugeza ubu ngubu ah, abanyapolitiki bahagarariwe aho ngaho mu mujyi wa Arusha benshi biganjemo abatavuga rumwe na leta kuri telefoni rero twifuje kubaha umwanya kugira ngo mutubwire icyo mutekereza kuri ibyo biganiro birimo kuba leta y'u Burundi ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi eh, bititabiriye ibyo biganiro ezekiel wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ni bujumbura ni amahoro
ni amahoro ni ikibazo cyawe
hama ikibazo Mm, ni iby'intererano ibyo mbona byogenda kuko twumvise uno munsi ko hari kuba ibiganiro nya- nyezina mm, tugaca twumva dimpari leta yacu ntiyitabye mm.
mugabo ikibazo gica kiza none ko ititabye hakaba hariyo opozisiyo ibiganiro bigiye kubandanya gute Mm.
Eh, kuko
Ah, ezekiel i bujumbura mu burundi ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko dufite na daniel wiriwe
Mwiriwe, mwiriwe.
uri hehe
Ndi muri Kenya.
muri kenya ni amahoro
Yego turi amahoro.
muri kenya u- uri ni hehe neza neza
Ndi Nairobi.
Eh, ikibazo cyawe cyangwa se iki- icyifuzo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe
Okay, jewe icyo icyo kwanza ntanga kuvuga kuri eh, umuhuza w'abarundi Mm,
ni ukuvuga yuko ku muhozi w'abarundi akazi bamuhaye gasa nk'uko kamunaniye kubera atanga ubwizina nkeyi abona yuko ashyiramo kuko biboneka yuko n'abarongoye akarere batamushyigikira kuko yaba umuhozi yarashyiramo ingufu nk'uko nelson mandela yabikoze muri bibiri bibiri nta nta gasuzuguro cyangwa akagari yoba leta y'uburundi yoba ikora nk'uko ibigenga nk'uko icya kabiri kuba bitwaza yuko ngo ngo bamenye mu kigandaro hariho inzirakarengane nyinshi zapfuye mu burundi batagandariye hariho nk'umwaka umwaka byabigira imana yaranyurutse ibyo byose byose barabihoze hariho abagiye bica abantu benshi kandi bari muri leta yabo ntabwo bigeze bakurikirana na gatoya bityo cyo kwanga ibiganiro nta na kimwe twiteze ku biganiro nta na kimwe twe twiteze ku biganiro ahubwo nuko twe tubona yuko gusa ibintu byose ariko biraza ari umukino uri kugakinisha ngaho hoye ni nk'uko umupira uri woba uri mu kibuga uri kurakina kuva leta y'uburundi yafashe umwanzuro yuko bidashobora kuza mu biganiro ibyo kuko babona babona yuko akarere kabivuyemo ni ngo nta kintu na kimwe cyose mu burundi ariko tugerageze kuraba n'ibyo bihugu bya east africa nk'uko babiraba murabyo muri kenya amahoro ariho byabyo muri kenya muri tanzania amahoro arahari tugiye kuraba mu rwanda amahoro arahari tugiye kuraba mu uganda amahoro arahari mugabe agaperezida ntabasha gushyigikira ibiganiro mu burundi kubera iki ubwo ibihugu byose bararaba tugatora bakabona ati afurika kizere kagurisha afurika mu burundi nyuma y'igishushanyo imigenderanire myiza reka twihorere ariko ibyikora rwose n'abamuhenda barahenda leta y'ibindi kuko ibyo bigameze neza ibyikora ibihugu byose bimeze neza biteye imbere mwe natwe turi heza ntawe turi ntawe turashika ibyo byose tugiye kuraba ibyo byose tubiganiro nicyo gituma bibona bubafite inyungu zabo bariko bararondera barondeye babonye cyo gituma twiza abarundi tuguma duhangayika duhangayika ibyo rwango ibyo bitwaza byose ntabwo n'imwe bifite nta ntawe bifite bisa hanyuma wowe daniyelo ku giti cyawe ubona hakorwa iki
rero icyo mbona ibiganiro n'ibihinduro babiha aba bantu babishoboye kuko mbona akarere ntikikizeye ibyo bakora ntabwo bona yuko bizoshika ku ntego kuko uyu munsi uburundi bwari bwari basabye ko ibyo biganiro ngo biba ibya nyuma hari uyu munsi leta y'uburundi niyo yabisabye uyu munsi ibyo biganiro babiretse banabivuyemo byerekana ko icyo bavuze basabye byose atanyungu wabo mu gifite babona yuko ahubwo reka tubireke hanyuma tubandanye gutwara bishike mu biri bibiri na mirongo ibiri amatora ye dupatire ibyo gushakira imbonera kuri tubandanye gutoteza abantu abapfa bapfe imiryango abo imiryango idashyigikiye leta babandanye kwicwa ni ukuvuga yuko nta kintu na kimwe twe tubona ibintu by'imbere ibiganiro babihindure babihe ababishoboye niba babishoboye bahari bakore hanyuma leta imwegeye mukapa havuga ibintu byananiye
hanyuma abo ukeka ko abo ukeka ko babishobora ni nk'abandi
uburyo mbona abantu babishobora ntibabihe ubumwe bwa afurika cyane babihe oni mu maboko yabo babikore mu maboko kandi babikure muri east africa biha abandi bantu hariho abahuza bariho abagabo abagabo bafite ibyiza n'ijambo bariko barakora neza twifatiye karero ka etiyopiya etiyopiya imeze neza ubundi imibonano zose ziko zirahava kubera iki minisitiri yagiye afite ayivunja afite guhagarara afite ukuntu ahagaze imbere ya leta yiwe imeze neza imigenderanire imeze neza abantu bose buzuriye hari yarashyize imbunda hasi none ibyo byose byakoze niko abantu bahagarariye ibiganiro cyangwa ubu bafite ngumbe mbenga kuba ikibazo kibi mbenga museveni yuhagarira abandi yizobera abahuza abandi byose kandi niyo ibyo nkuruzi yagize arakora kandi ari byo bisa n'ibyo umuseveni akora nkuruziza yica abantu umuseveni yica abantu umuseveni nkuruziza atoteza ibinyamakuru umuseveni atoteza ibinyamakuru nkuruziza afata abatavuga rumwe na leta akabafata ibyo ibyo yishakiye umuseveni akoza ingini bifatiye ku dodoyin amukorera ibyo ngibyo nkuruziza akora none nkuruzi none umuseveni yobera ibintu byanjye yiteye ibintu byanjye bityo kandi amabi bakora yose asa nawe mbona ubugenzi mbona nk'uko gutwara nk'uko batavuga ati indembezaje n'umugani wo kubavuga ngo ntawe uribwa kumeza ngo yitware ku mwambaro isi kuko niko byemewe bifata daniyelo wa- urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ah, nk'uko ubivuze ni ibitekerezo byawe ntabwo ari ibitekerezo by'ijwi ry'amerika twebwe icyo dukora ni ukubaha Okay.
urubuga kugira ngo mu- mutange ibyo bitekerezo byanyu urakoze cyane kandi ugire umunsi mwiza
nawe urakoze cyane muri wese radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku biganiro bihuza abanyapolitike b'u burundi byari biteganyijwe gutangira uyu munsi mu mujyi wa arusha mu gihugu cya tanzania icyakora leta y'u burundi n'ishyaka riri ku butegetsi bahisemo kutabyitabira ubu abatavuga rumwe na leta nibo benshi bateraniye aho ngaho mu mujyi wa arusha byari biteganyijwe ko bifungurwa ku mugaragaro ariko umuhuza yahisemo kubyigizayo kugira ngo agerageze arebe niba kuko yashobora kumvisha leta y'u Burundi ah, n'ishyaka riri ku butegetsi kugira ngo bize byitabire ibyo biganiro Ah, akaba ari nayo mpamvu twahisemo ko dutegura iki kiganiro kugira ngo mwebwe mutubwire uko mubibona ese mubona ibi biganiro hari icyo byageraho leta y'u Burundi itabirimo kuri telefoni dufite claude wiriwe neza
nyiriweho uri hehe
ndi hano nyagatare mu rwanda ni amahoro ni nyagatare ni amahoro Mm.
Mm, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
njye navuga yuko inama ntabwo yakorwa hataraburundi kuko bahana nabo leta y'u Burundi n'abo bandi Mm.
Eh, none rero icyo navuga Ah.
ndumva rero bareba icyo bakora kuko ntabwo leta y'u Burundi yagomba kwigira akaraha kajyahe Ah.
bagomba gushaka icyo gukora rwose kuko nta iyo nama izi- ntabwo ni nk'abantu babiri baba bari mu rubanza cyangwa bashaka gu- kumaraho impaka Mm.
bashaka gusobanura ibintu byananiranye ariko bo ntibashaka kumva Mm.
urumva nta wamenya uri mu makosa ariko abo- umunyamakosa yagaragaye kuko niba banze kwitabira iyo nama bafite impamvu bagomba kubabaza impamvu bagasobanura cyangwa bakavuga neza n'impamvu yatumye batitabira iyo nama ntabwo baguma cyangwa kwitabira ibiganiro byasobanishije umutekano n'amahoro ngo bumve ko amakuru azaboneka kuko nubwo abantu bose leta yakomeza cyangwa ibyo ntabwo wayobora n'umuntu mutumvikana
claude nyagatare ah, nawe ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe utanze ugire umunsi mwiza
aba namwe murakoze kuri telefoni dufite kandi na n'imbonera wiriwe neza
neza rwema uri hehe
oya ntibikwiye ko ndavuga kubera iki ku mva z'umutekano wanjye ariko ndagomba gutanga igitekerezo yego
igitekerezo ntanga Mm.
ibyo biganiro uko biboneka ni amayeri y'akarere kugira ngo bagumize ntuzi z'abandanye gutwara uburundi Ku- ubiheri- ubihera kuki icyo ndabihera ko ingorane za politike zabaye ari izo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu sibyo Mm.
ariko ikiringo cya gatatu kirarangiye ntaca amakungu n'akarere bakoze kugira ngo bamuteshe iki kiringo ate kukiyagira ku nguvu Mm.
aragitwaye arakirangije bavuga ngo ibiganiro ibiganiro bitagira icyo bigeraho Mm.
hanyuma ikindi Mm.
ntashobora kwitabira ibiganiro mu gihe atangwa n'imwe afise yica uwo ashatse apfunga uwo ashatse afata ku nguvu uwo ashatse ibyo ngibyo ntabwo Ya.
twa eh, ibyo ngibyo ntabwo twabihagararaho kuko kuvuga kwica bi- bisaba ko byemezwa n'urukiko ko umuntu kanaka yishe runaka ibyo rero two kubitindaho cyane mu gihe inkiko zitarabyemeza ko cyangwa se nawe utange urugero rw'umuntu uzi yishe ibyo ntabwo twabitindaho cyane reka ku- Ubu abamaze gupfa abamaze gupfa mu burundi ntawe murumva ntawe muramenya turabizi tu- turabyu- turabizi tu- bishwe batishwe n'indwara Ah, n'imbonera turabizi ariko ntago dushobora gufata mu kivunga ngo kanaka yishe uyu n'uyu n'uyu n'uyu ariko ariko ubutegetsi ubutegetsi nibwo babwishe sindomye rutoke buri kanaka ariko ubwo butegetsi nibwo babwishe yego ibyo ntitubwemeranya ko birumvikana ko hari abantu benshi bamaze gupfa ariko ntago twatunga agatoki tuvuge ngo ni kanaka ni kanaka mu gihe eh, nta- urukiko cyangwa se nta kintu kiremeza neza ko kanaka yabigizemo uruhare Twe- ariko turemeranya turemeranya yavuze aterukiye amizero y'uburundi turemeranya ko abantu bapfuye ibyo ngibyo byo ntawe ubishidikanyaho urabyemera cyane hanyuma Mm.
ari wowe ubwawe akaba atamuna kakotsa igitutu hanyuma ugatuma ko ngo mu biganiro kandi wowe mu rugo rwawe utekanye ivyo biganiro byitaba se ku zihe mpamvu Mm.
ni ukuvuga icyihutirwa cyokorwa Mm.
ni ugushyiraho ingufu zishoboka zose nimba akarere kagomba kumufatira ibihano kugira ngo yitabe turabizi ku ntwaro za buyaho uko byagenze kugira ngo yitabe ibiganiro nuko yagondojwe n'amakungu afatirwa ibihano ariko ubu nta bihano ariko arafatirwa yafatirwa ibihano akarere nikabe icyo kokora amakungu arabe icyo akora kugira ngo atabare uburundi hanyuma agondojwe ati kugira kagame ruganda yitabe ibiganiro nubwo niba birabira bagakomeza guseka ngo yase kuyitaba ariko ntihagire ingingo ziboneka zifatwa abarundi bazakomeza kuvugwa mu mugongo abanawe twakingo cya gatatu kimare ashatse yongeza icya kane ibindi cya gatanu ivyo bibanza ariko harimo ukurerekera harimo kureberera nimbonera umuvugizi wa guverinoma yatubwiye ko im- bari basabye umuhuza ko bigizayo ibyo biganiro kuko ngo bakigandaye
baganira sese abapfuye bapfuye uyu munsi hama hari aka- akaruhuko k'umunsi umwe iminsi ibiri iyi minsi miku- iyi minsi y'ikigandaro ibitariki mirongo ibiri n'imwe byaba ngombwa ikajya itariki mirongo ibiri na zibiri ubu tugeze ku itariki ya mirongo ibiri na kane bacari mu kigandaro se yapfuye uyu munsi
nimbonera turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi nawe ukomeze ugire umunsi mwiza
cyane nawe murakoze cyane mugire umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika thomas wiriwe
muhirwa cyane uri hehe
Ah, ndi bujumbura mu burundi n'amahoro
ego muri rusange turamahoro turashima ibitekerezo cyawe cyangwa se icyiyumviro
Eh, jewe ahanini nagomba negure ahanini negure nivuye inyuma inyifato ya leta Eh, hariho ibintu dukunda kuvuga ngo forofe iyo habaye nk'inkino hakagira umuntu atitaba urwo rukino kenshi umugwi utitabye urukino yaki- rwaca ruf- uwo mugwi wacu ufatirwa ibihano iyo ngeze mbona ikintu cyotuma leta ititaba ibiganiro mu gihe ari ibiganiro bemera nabone bemeza yuko ari ibiganiro bya nyuma kandi insiguro batanga yo kuvuga ngo bari mu kigandaro iyo sinibaza ko hari ikigandaro kihari ikigandaro nimba byarashyitse umunsi wari ubaye kuwa mungu niwo munsi wari wo kwibuka igandagurwa rya meritero ndadaye baca bawimurira ku munsi wa mbere kubera bihuriranye n'umunsi w'imana rero nimba byarashyitse nko ku wa kabiri nta konji ryabaye mu gihugu cyose n'uno munsi nta konji ihari ibiku- imirimo irabandanya simbona rero iyo mirimo yo- yo- yo- yo- ya- yotuma batajya mu biganiro byoba- yoba ihari mu gihe atakigandaro kihari kuko nta muntu yari apfuye byihuta rero novuga nti ibintu byo gukwega amaguru si ibintu byerekana ubutware bwiza bwo gukunda abanyagihugu na bene cyo cyangwa n'igihugu ni- ni intumbero yo kwikunda bo nyene mu burongozi bwabo bibaza ko bariko baranka kuganira n'aba kubera ikintu banyegejemwo gusa bavuga ngo bagiye mu biganiro hohava hazamwo ivy'amagaburanyama baratowe rero mbona ivyiza ari uko bokwitaba hama bakagira ico ba- bafunditse ingene bokumvikana n'ingene boja mu matora n'ingene ibya- ivyatumye haba imi- imi- imidurumbanyo muri bibiri na ga- cumi na gatanu bitose birakuvugwa mu gihugu imbaruto zose bakaziganira ko ku buryo bagira indahiro bakubahiriza n'amasezerano y'i Arusha kugira barabe yuko abarundi bose bo kwisanga mu gihugu ata muntu atotezwa azira ngo ngo ari muri iki ngo ari muri politiki iyi Ku- tugeze aho mu burundi uhura n'umuntu atarakwiza n'imyaka azira icyaha se yoba yarakoze data wanjye ducika icyaha mu gihe u- hari n'abavuga bati bigishije gutora oya ugaza uhura arapfunzwe no- n'umwana we arapfunzwe kugeza aho bapfunga n'umwana atarakwiza n'imyaka itanu urumva ko ibyo tugeze mu gihe gigoye nicyo gituma ibyo byose bari bategerezwa kubiganirako ku buryo ata muntu agira ubusa agira ibyiyumviro byiwe hakaba politike y'umwidegenzo mu gihugu hama kugira bategure no- na rwa rupapuro rw'inzira neza bari hamwe bumvikane ingene bazoja mu matora ya bibiri na mirongo ibiri bafise politike itomoye ata muntu atotezwa canke ahohoterwa twe nivyo dusaba n'ahandi iyo niyo baguma muri ibi bizotuma hari abasha bamwe batibutsa leta iragayana uhava uhura hajemo n'iby'intambara mu gihe abarundi tutashaka ibintu by'intambara mu gihe intambara twayibaye mu myaka irenga hafi mirongo ibiri tubona abacu bapfa twe twashaka yuko ibintu byogarukira hagufi bakaganira nimba leta ikunda abanyagihugu na- na- na- na- n'igihugu nibagerageze bajye mu biganiro bumvirize ibi- ibyo aba- aba- abahuza babasaba icyatumye haba mu- aba- haba abahuza ni uko hari ingorane rero basuzuguye basuzuguye ibiganiro egare basuzuguye n'abahuza kandi aribo babashinze mu minsi yose bavuga yuko bashima umuhuza nyine ariko arabyitwaramo kandi yabyo kwita ibiganiro uno munsi kumva ngo nibo kwitaba ibiganiro ngo baragandaye ntitubyumva ahubwo nimba batokwitaba ibiganiro bari guca bivuga imbere y'igihe bati bitegure byo mu ku cumi na rimwe Ntibaba- ntibabikwete hageze hariho n'abandi bafashe am- uburyo bwabo cyangwa amakungu ariko abarihira uburyo itike- amatike y'indege n'ibiki basesagura uburyo bwa- uburyo hava bugaruka bukarihwa n'abarundi ngo bagiye mu biganiro kumva ibyo biganiro bitari bitari bube kubera batagiye umunsi urumva ba- bafite umunsi wa kabiri bicaye hiyo barya baryama mu mazazimbazinze ata kintu bariko barashikako rero novuga nti leta y'uburundi n'ibikunda abanyagihugu nihindura umukenyuro yita ibiganiro barabe i- ico bagamije hajya ngo ntawanka ico atumvirize bumvirize nimba ari ibishoboka bishoboke nimba ari ibidashoboka naho abahuza n'ico bazo babereyeho bazogira ico bahuriza hagati kuko mu biganiro umwe ahera iki uwundi agahera iki bakaraba icyo bahurije kugira bubake igihugu kuko amahoro ntasubirizwa ntawovuga ngo nta kazi ki naho uba ugomba gutakaza posita kugira amahoro aboneke mu gihugu ndibaza ko atangorane urashobora gutakaza posita ukaronka iyindi mugahama hakaboneka amahoro mu gihugu muri rusange tomasi turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi nawe ukomeze ugire umunsi mwiza aho ngaho i bujumbura mu burundi
ese murakoze cyane
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kuganira ku bijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi byagombaga kuba byatangiye mu mujyi wa arusha mu gihugu cya tanzania Ah, icyakora leta y'u burundi n'ishyaka riri ku butegetsi bahisemo kutitabira ibyo biganiro bavuga ko bari basabye ko umuhuza abyigizayo ariko abatavuga rumwe na leta bo bari muri uwo mujyi ndetse barimo barabonana n'umuhuza Ah, batangarije radiyo ijwi ry'amerika ko basaba umuhuza n'amahanga gufatira ibihano uburundi kubera iyo myifatire yo kwanga kwitabira ibiganiro byari biteganyijwe ko umuhuza atangiza inama ku mugaragaro ariko byasubitswe umunyamakuru wacu yatubwiye ko bishobora ko arimo kugerageza kumvisha leta y'u Burundi kwitabira ibyo- ibyo biganiro ese ibiganiro biba leta y'u Burundi itabirimo ah, mubyibazaho iki nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni dufite umukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika riziki wiriwe neza
neza tomasi ni edi rwema yego bigwema ndabaramukije yego uri hehe
ngenda hanyura muri tanzaniya Ni amahoro.
Ndi muri tanzaniya yego n'amahoro Eh, eh, terera
nicyo ndambona Mm, ni uko iyo leta y'uburundi ko yahabishitse kandi kwitaba ivyo biganiro kandi yavuze ko ari ibiganiro vya nyuma mm.
je mbona yuko kabisa bari bakwiye kuraba ibishoboka byose umuhuza nka rubitiro akwiye afise amategeko akwiye akaraba ukuntu yokora ibishoboka byose kugira ngo leta y'uburundi yitaze kuko ndazi ntibonanira akarere mu gihe akarere kose gakoranye ndazi bokora ikintu ku buryo eh, leta y'uburundi yashobora kwitaba ivyo biganiro
Mm.
nicyo gituma rero mbona yuko mu gihe akarere katariyumvamo yuko abarundi tukigorewe mu buhungiro twashobora gutahuka mu gihugu cy'amavukiro ndibaza yuko mu gihe akarere katabona ingene n'abasigaye mu gihugu cy'uburundi bagorewe muri kiriya gihugu ni ukuvuga akarere niko konyine tubona yuko kari gakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo kagondoze iyo leta y'uburundi kugira ngo yitabe ibyo biganiro yitabe ibiganiro nk'abandi
riziki uri umwe mu mpunzi z'abarundi
yego mwe uri mu nkambi cyangwa se uba mu gis- mu bisagara
zemba mu bisagara
hanyuma ah, ibyo ari byo byose nk'uko wari ubivuze amahoro akwiye kugaruka hanyuma impunzi ziri hirya no hino ku isi zigataha Ah, kuri wowe nk'impunzi icyo ubona gikwiye gukorwa vuba na bwangu ni nk'iki kugira ngo wongere ah, ugire ubwo bushaka ugushaka ko gutaha mu gihugu cyawe
twebwe turifuza gutaha cyane rwose ariko icyo tubona cyokorwa ni nyine tubona ati aka karere kadahagurutse kugira ngo karabe icyo kokora kugira ngo kagondoze leta y'u Burundi yitabe ibiganiro turabona yuko umwizero wo guhunguka nta- ntawo tubona kuko bataricara ngo bavugane ku bibazo byose biduhanze hama ngo bakure intambamyi zotuma twiyumvamwo umutekano dufite muri kiriya gihugu ntidushobora gutahuka na gatoya nicyo gituma ibiganiro wari umwizero wa nyuma kuri twebwe kugira ngo dushobore gutahuka mu- mu- mu gihugu cy'amavukiro riziki ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi ukomeze kugira umunsi mi- mwiza aho ngaho mu gihugu cya tanzania aho uherereye
turabashimiye namwe nyakubahwa ugire umunsi mwiza kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika moses wiriwe
niwe cyane uri hehe
Ah, ndi muri afurika y'epfo ni amahoro
ni amahoro cyane turashima n'ukuri uherereye mu buhe mujyi
nkareba neza neza ndi mu ntara ya bumaranga nyine nagiye gutembera nyine kubera ko yose ndi nkorera Mm.
yego hanyuma wowe ibi biganiro byagombaga gutangira none leta y'u Burundi n'ishyaka riri ku butegetsi bakaba basibye eh, urabivuga iki
Ah, yewe rimwe na rimwe ndatahura ku- ku biganiro ibiganiro byari byiza cyane kuko biratuma abarundi bashobora gusubiza hamwe bakumvikana mugabo niba hari ibintu leta nayo biriko irasaba kugira ngo bo- ba- barashobora kubanza kuyi- kuyirandura ko byava bakabanza kuyumviriza kuko ibiganiro bavuga hariya dawidi arusha nawe igeze kubona amatangazo yasohowe ni- n'umuvugizi wa leta avuga yuko eh, ah, ah, hariho akantu kagoranye ngo kubera ko bakiri mu bigandaro ariko byose ntibifashe nk'ibigandaro kuko hari izindi mpamvu na cyane cyane byose neza ko biba ari ibigandaro kuko nta muntu yapfuye nta muntu yapfuye yotuma bagira ba- bagandara Eh, aho gusa bakuvuga ati nyamara cyo kwatse kuza kubera impamvu iyi n'iyi baka- bagatomora kuko je numvise narumvise ubushize kandi ma- mu mezi aheze bavuga ko ndaca kwicara n'abantu bateye kudeta kandi nabyo mu bintu bavuga ati benshi bakwicara n'umuntu ateye kudeta nabyo rimwe na rimwe ndabatahura kuko umuntu ya- yashatse kunkura ku butegetsi ku nguvu bya nanjye kwicarana ngo tuganire bibanza kungora Mo- ahubwo Mo- nanjye Mo- namucara mu Moses.
butungane nkamaze ukaganira mu nyuma nkamucara mu butungane nimba nagirirwa n'ikosa cyangwa we yagirirwa n'ikosa ubutungane akabanza akadutunganiriza akabanza kuzana ibiganiro na cyane cyane icyo ni ikintu igihembo baza kubanzonsa imbere ku ku bwa leta rero narimo kubititaba ibiganiro ndabitaho nka jewe nka- ari ndi nka leta n'ibita- n'ibiganiro byose birakubyitaho kuko ngerageza kuraba nk'ibyaba mu bibiri na cumi na gatanu abasore nabo bagiye kwicarana n'abantu bagiye baba bashatse gutera kudeta kandi ari abantu bari babinegerereje biragoye njye nahajye ndi leta naguteka ibiganiro kuko ntibagiye kwicara n'umu- n'umwatsi w'iwanjye yatumye ahubwo ngomba ngomba kwangara kandi bikaba kiba- kibuka neza ko ibyabaye mu gihugu mu- intambara zagiye zibaho zagiye zibaho kubera amakudeta ndaza ndabaho kuri leta yabaye mu mirongo icyenda na gatatu Mo- Moses, Eh, Mo- Mo- kuri Moses, mirongo Moses, icyenda Moses, mbere yuko ukomeza gusa icyo nashaka kuvuga ni uko ah, mu kiganiro nagiranye mu kanya n'umunyamakuru wacu uri Arusha mu gihugu cya Tanzania namubajije ikibazo niba hari abantu bashobora kuba baratumiwe leta ishobora kuba ifiteho ikibazo ambwira ko ah, abantu bose bamaze kugera Arusha nta n'umwe ugaragara ku rutonde leta y'u Burundi yatanze rw'abantu bashakishwa irega ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi
ariko rero gusa nawe nyine ndibuka ko na leta yavuze bati twebwe nawe turi mu kiganiro nibyo batatire gutanga icyete gisaba ku- kungurirwa kw'ibiganiro leta kabisa iba ifite amakosa kuko nimba ata muntu nyine yoba arondeza ngo bitabye ibiganiro baba bafite amakosa menshi cyane kabisa aho gusa umukuru umuntu uzi guhagarara ibiganiro yari kugerageza aka- akabumviriza akumviriza akabaza icyatumye kabisa batitaye ibiganiro nimba ari kongera igirindi sango nibaza ko igihe kiracyari gi- kiracyari gihari kiracyahari gatonya nubwo bavuga ati mara tugiye gufata mu kwezi kwa cumi na kabiri cyangwa mu kwezi mu kwezi cumi na rimwe mu ntara zaha ku bagira ibyo biganiro rero nibaza ko byaba byiza cyane mugabo abarundi bagacenda imbere imezero umunyagihugu kuko twifuza ko mu buraka atanambara ishobora kubaho na cyane cyane ubirangije kuraba akarya hirya mu gihugu ndifuza ko umurundi wese kwicara akigana cyangwa niba ari igishoboka nacyo nyene ibiganiro bya gutuma byunguruza bijyana kwa burundi rero nibaza ko mu burundi hari umutekano ngerageza kumviriza kuko nabyo nawe bagomba gutemberayo ndibaza ko mu burundi hari ibiganiro byagenda kubera mu burundi abarundi bose bakumviriza tema batuma ari champibrik cyo mu burundi bose bakumviriza ibiganiro biri kubera mu burundi ni ibiganiro kanaka bashaka gushira kwi- kuri iki igimbo gitumye haba ibiganiro ni iki atana kugenda bacatse ngo ngo tugende kurondera amagaburanyama cyangwa bagende kurondera amamatarakici ibyo bintu byo nibaza ko bidakeneye nibateze amatora y'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri biba byiza cyane gusumba
moses mu gihugu Yego cya afurika cyane.
y'epfo ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi nawe ukomeze ugire umunsi mwiza aho ngaho muri icyo gihugu cya afurika y'epfo
yego murakoze cyane imana yahazagira nanyu dufite abandi bakunzi b'ijwi rya amerika kuri telefoni ah, ejide wiriwe
iriwe neza uri he ejide
ndi hano nyine gutsindira mu burundi Mm, amahoro
amahoro amahoro Mm, ni iki wifuza kutugezaho uyu munsi
ubwo genda afite igitekerezo nagomba kuvuga kuri ibyo bintu yuko leta yaba ititabye ibiganiro Mm,
mu bisanzwe njyewe mbona ibiganiro bidakenewe cyane rwose kuko nyine hano mu burundi umutekano ni wose turabye nk'abantu baba barahunze rimwe ni kuri tubona yuko ari kabwa- baba ari nyine ariko barahendwa na cyane cyane abanyagihugu bagerageza bak- abo bahunze bagaruka mu burundi tukubaka uburundi turi hamwe ah, Eji- ejide tu- ejide tujye ku- tujye twirinda gukoresha amagambo akomeye ashobora no gukomeretsa abantu kuvuga ngo umuntu yafashe icyemezo cyo guhunga kuko yahenzwe ah, nibaza ko atari byo ah, ku- umuntu ahunga ku mpamvu ze bwite nibaza ko nta muntu wifuza guta ibyo byose ngo arahunze kubera ko yahenzwe tujye twirinda gukoresha amagambo ashobora gukomeretsa abantu bashobora kuba bari mu kababaro ah, katewe n'uko bari ahantu batakwiye kuba bari
ariko yego komeza
ama yego
Je- je- icyo tubona ni uko ibyo biganiro bi- no mu gihugu cyacu mu burundi tukaganira ahubwo tukaraba ukuntu twakwitegurira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira namba ari uwo mu- ari umukuru w'igihugu nyine batemera aho bavuga bakaraba bo nyine baga- bagahiganwa twese tugahiganwa ama uwutsinze aka- akarongora uburundi neza
Mm.
Ah, murakoze urakoze cyane ejide kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, reka dufate ah, n'uwitwa demokarate wiriwe neza demokarate uranyumva
Oui, bite bite allô Ni amahoro demokarate ariko ndizera ko atari izina ryawe nyaryo kuko nawe wari wibagiwe nguhamagaye
oya ni iby'ukuri kweri rega biragoye tomasi ngaha i burundi ugiye uravuga amazina y'ukuri ni hatari ni edi rwema tomasi ntabwo ari we muri kumwe
Eh, niyo digwema murambarira gato oya nta kibazo I- hanyuma ibyiyumviro wa- byawe ku bijyanye n'ibi biganiro ah, byagombaga kuba bihuje abanyapolitike batandukanye ariko leta y'u Burundi igafata icyemezo cyo kutabyitabira Ah, wowe urabitekerezaho icyo ubona hari icyo bizageramo bizageraho leta itabirimo
ni ukuri ibyo biganiro nta- ntaho mbona byushye kandi ubwo gihe byambabaje cyane rwose kubona leta itashoboye kwitaba kwitaba ibyo biganiro kuko ikintu ubura kiba kibabaje kuko bategerezwa kuba bariko baganira na leta nayo leta yabyisokoyemwo noneho wumva byoshika kuki igihari ni uko leta yo- yokwita ibiganiro ingorane ziri mu burundi zikahava kuko tuma kuko ediguye murabye ibibazo biri mu burundi birateye ubwoba urabye ubukene ubura bu- buri mu burundi burateye ubwoba shomaji hari abajeni baheze amashuri baronka ubu ni ibintu bibabaje cyane rwose ku kubera kuva twikutiye hamwe imvururu za politike igihugu ntikigira gitera imbere na gato rero igihari ni uko leta yitaba ikaganira n'abo ba- n'abo bitavuga rumwe kuko ntaho bapa- ntaho bazoshika kuko umuti w'ingorane ni ukuganira ariko leta iravuga ngo yasabye ko amatariki yigizwa imbere kuko iri mu gihe cyo kugandara
rego ivyo birashoboka mugabo ubaye wabaye urwitwazo mugabo nubwo bovyunguruza ico nosaba leta ni uko yokwitaba ibiganiro kuko nubwo yoreka kuvyitaba harya ko vyatanguwe uzotegerezwa gusozerwa rero nta kuguma idindiza ibintu ibi navyo bavuga vyo gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri vyose mbona yuko vyoshoboka hakiri impunzi zikiri hanze abanyepolitiki bamwe barahunze igihugu mbona umenga kizoguma mu- kizoguma kizoguma mu kajagari
demokrate eh, icyo- eh, komeza ico noterera ico noterera abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nabo nyene ntibadadaze ntiboroshe kuko ngaha ico mbona co bagumye badadaza umunyagihugu niwe ahagirira ingorane kuko ibi- ingaruka mbi zose ziza ziza ziza mu ku munyagihugu none bose badadaje bose ico mbona co ku mpande zose nta nta na bamwe batakoze ivyaha nta na bamwe bera rero ico mbona co hoba kugiranira ikigondo bakabarirani hanyuma igihugu kigasubira mu mahoro n'umutekano haka- hakajaho cane cane inzego zumvikanwe ko na bose hana yuko wocajaho amatora y'umugambwe umwe canke atawe bahigana amatora agategurwa biciye ku mugaragaro ibintu igasubirwamwo neza baga- bagashiraho abantu bizewe na bose ku mpande zose ukaraba uwutsinzwe uwutsinze n'uwutsinzwe bose bakavyumvikanaho umwe wese agashiraho intahe ishitse n'ahandi ho niyo vyaguma uko umwe wese akaguma adadaza umwe wese akaguma yigo- yi- yigungirako je ntaho mbona abanyagihugu bo mu burundi ntaho mbona uburundi buzohava bushika
Eh, demokrate Kuko- kuko aro eh, demokrate eh, nga- so- so- so- soza ikiga- soza ikiga- soza igi- igitekerezo cyawe hanyuma dufate abandi
none nibo baba batumiwe leta bamwe bahugwa ba- ba- ba- mwebwe mushikakure baba bagirizwa na leta yuko bakoze ivyaha mushobora kutu hari- hari aho mwabonyeyo boba baratumiwe umunyamakuru wacu uri arusha urimo gukurikirana ibyo biganiro yatubwiye ko amakuru afite ari uko ah, mu bantu leta yashyize ku rutonde rw'abashakishwa ah, nta n'umwe u- uri aho ngaho mu gihugu cya tanzania muri aka kanya
none edigwema none kubiri ku rutonde vy'ibigwanirwaho ntaco mwashoboye kubimenyaho ntabwo turabimenya kuko umuhuza yagombaga gutangiza inama ariko kuko hari impande zitara zitaraza muri ibyo biganiro yahisemo ah, gusubika ah, gutangiza iyo nama ubwo nibitangira ku mugaragaro ku munsi w'ejo ah, biramutse bibaye ngombwa ko ikomeza nibwo tuzamenya neza ibizaganirwaho
none ibiganiro bi- bishoboka gute kandi leta iri- itarimwo birashobora bizo- mura- mubona bizoshoboka yuko bibandanya nibyo natwe twababajije kugira ngo mutangeho ibitekerezo
wumva ntibishoboka ntawe na- wumva ntaho byoshika ikiriho ni uko umuhuza yovyunguruza rero demokrate turagushimiye cyane ibyo ni ibitekerezo byawe kandi ukomeze ugire umunsi mwiza urakoze mugabe kimwe gusa edigwema yego
muraba ukuntu umudamu yadushira
Ah, demokrate ndibaza ko tumubuze kuri telefoni Ah, kuri telefoni kandi dufite edouard wiriwe
naho n'amahoro uri hehe
yewe ndi mu burundi ahantu bita mu ijenda mu ijenda ni amahoro
yego n'amahoro terera
jewe icyo nama guterera ku bintu bijyanye n'ibiganiro ngerageje kuraba abantu b'abanyepolitike bamwe bamwe boshira umutima hamwe bakaza tukubaka igihugu kuko igihugu cyarabaye mure n'amaganya imyaka myinshi ntitwobigumamwo ibiganiro nabyo bidahera niko abanyagi- niko niko kwamaje nyarusha misi yose misi yose misi yose boza tukaganira mu gihugu hamakaho amatora y'ituze arundi tukarongorwa nabo twitoreye kuko nje ndabona ko bitagishoboka ko tukigira intwaro mfata kibanza z'amagaburanyama mbona bitagikene kuko ikibazo c'amoko co- je mbona umwe gisa n'ikigo kiratora kiratora umuti ntikiraje ishinga abantu benshi
ariko nibaza ko Yego, niko- nibaza ko ikibazo ah, cyatumye ibi biganiro biba cyangwa se bihamagazwa ikibazo cy'amoko ntago kirimo
nta kirimo ni ikibazo cya politiki bifuza barashakisha eh, igisubizo ku bibazo bya politiki bimaze iminsi
ego ariko ariko rero uko nabibona ni uko abantu ba- bo- batuje imbere nk'imboneza batu- batutanguriye kubaho mu gihugu cy'u Burundi babonye byinshi gusumba twebwe batogerageza kuza baragarukana amananiza mu gihugu kugira ngo urwaruka rukorere mu gihu- rukurire mu gihugu cy'iteka n'itekane cy'ituze apana ko umuntu agiye mu higanwa aka- akarusha amatora aca yiruka ngo tugire ibiganiro cyangwa ngo ngo nshishe mu ngufu rero niko ndabibona
Edouard- nayo ubundi ko ibi- ibiganiro ni byiza hariho ibiganiro ibiganiro byabaye abanyepolitike mu kayanza barasinya urupapuro rw'inzira je mbona vyoba vyiza abo bandi borubereka bakaraba n'abico boterera kubwo bakarujamwo hama tugakurikira tukabandanya amatora aza yo mu bibiri na mirongo ibiri kuko ayo mu bibiri na cumi na gatanu mbona umengo ntaco bakiyasubiza kw'inyuma nibaza ko ah, bari bavuze ko ibi biganiro bishobora kuba ari byo bya nyuma kugira ngo abanyapolitike bitegure kujya mu matora ariko none dore leta y'u Burundi n'ishyaka riri ku butegetsi babisibye
je kuba basivye naje kubyuwanje numva umengo nta kosa ryo ryahabaye kuko hari aho bavuga bati turakeneye kumenya urutonde rw'ibizigwa n'ibizoganirwa ko ku buryo tutosanga two dusubira inyuma kuko abanyagihugu bavuga ati abene igihugu barerekanye ishaka ryabo barerekanye aho bahagaze barerekanye ko bakeneye intwaro zitowe atari intwaro zivuye mu biganiro ariko izo si zo mpamvu leta yatanze impamvu leta yatanze ni uko igihugu kiri mu kiganiro
naco ni iteka rikomeye kwibuka incungu zatwitangiye imbere zitangiye imbere abandi banyepolitike bariko barabandanya ibya politike muri iki gihe Edouard mu ntara ah, ni mu ijenda wambwiye
mwijenda mugabo niho nkorera ubundi mvuka imwaro ugire umunsi mwiza
murakoze namwe reka dufate na Denis wiriwe neza
cyane uri hehe
ndi bujumbura Eh, intererano ya-
Eh, mu by'ukuri jewe icyo nabona mu bisanzwe abantu baganira ari abantu babiri na cyane cyane yuko ibi biganiro bisa nk'ibiganiro by'abantu batashye nicyo gituma mbere harimo n'umuhuza urumva rero ufashe ibiganiro by'abantu babiri batashye umwe akabiburamwo bisigura yuko ibyo biganiro bigoye kugira ngo bigire icyo bishyitseko icyo ni icya mbere hanyuma ikigira kabiri ndabona yuko hakiriho umuti ushoboka kugira ngo ibyo biganiro bigire icyo bishyitseko
urugero niko mu nyumva Eh, turakumva yego i- yego icya mbere ibi biganiro umuhuza arashobora kubangira akabishyira inyuma y'icyo kiganiro twumva kiriko kirashyirwa imbere nk'intambamyi ituma abantu bakitaba ikindi nacyo eh, leta naho yacerewe irashobora kuzogenda iganza ivyo biganiro aho bizoba bishitse kuko mu bisanzwe nta n'ibintu byinshi byari bisigaye kiretse yuko ari ukumvikana aho ni icyiyumviro cy'iwanje ukumvikana ukungene abantu bari hanze bifuza kugira icyo batera mu buzima bw'igihugu haba mu bya politike mu by'imibanire no mu by'ubutunzi botaha ikindi nacyo mbo- ikindi nacyo mbona yuko eh, naho mu by'ukuri nyanicubahiro Melchior Ndadaye ari umuntu yakoze ibintu bikomeye mu gihugu kumwibuka ni byiza kandi twese turamwibuka ariko nticari citwazo ku bwanje nico nyene n'icumviro canje ikindi nacyo numvise ku munsi w'ejo abantu benshi bavuga ngo kubera yuko leta na n'umugambi uri ku butegetsi bata batitabye ibiganiro ngo hasubire hafatwe ibindi bihano mbona yuko ico ciyumviro ari kibi cane kubera yuko ibihano bifashwe byose bigaruka ku banyagihugu bato bato cyane ubona yuko umuntu nawe avuga imvugo nk'iyo mu by'ukuri nta mutima wo gukunda abarundi aba afise kuko ugiye kuraba ukungena abandi babayeho muri kino gihe ni ibintu bitaryoshye cyane Mm. Deni i Bujumbura mu Burundi nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya nawe waduhaye kugira ngo utange ikifu- i- igitekerezo cyawe ku bijyanye n'ibiganiro bikomeje Arusha mu gihugu cya Tanzania urakoze cyane
urakoze nawe digwema
nshimire mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro kibanza hanini ku biganiro byagombaga guhuza abanyapolitike mu gihugu cya tanzania ariko leta y'u burundi ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi bakaba bahisemo kutabyitabira abatavuga rumwe na leta bamaze kugira arusha barasaba umuhuza n'amahanga gufatira ibihano burundi kubera ibyo bise iyo myifatire itari myiza aha akaba ari naho dusoreje ikiganiro muri isanga cya none dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasile gebeye wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
turashimiye mugenzi wacu edi guhema ku kiganiro muri sanga yajeje